Radiyo Ijwi rya Amerika radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi mu Burundi yumvikanira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu Rwanda iri no kuri FM ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu ku rubuga rwa interineti mudusanga kuri wa eshatu radiyo yacu vowa akadomo komu naho Facebook X Instagram na YouTube turi kuri vowa radiyo yacu kuri mikoro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma ubaha ikaze mu makuru ya kano kanya ingingo z'ingenzi mu Burundi leta yazamuye amafaranga y'ingwate abashaka kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu batanga ubutumwa bw'ingabo z'amahoro za ONU muri Mali bwarangiye ku mugaragaro kuri uyu munsi wa mbere naho perezida Joe Biden wa Amerika akomeje gusura imijyi itandukanye mu gihugu amakuru arambuye ni mu kanya gato amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden akomeje gusura imijyi itandukanye mu gihugu uyu munsi harasura umujyi wa philadelphia muri leta ya pennsylvania aho ari butange imfashanyo ya leta ya miliyoni makumyabiri z'amadolari agenewe guteza imbere urwego rw'umujyi rushinzwe kuzimya umuriro eugene mukankusi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden kuri uyu wa mbere arajya muri philadelphia muri leta ya pennsylvania gutangaza miliyoni zirenga makumyabiri z'amadolari yo mu kigega cy'igihugu azahabwa deparitoma ishinzwe kuzimya imiriro muri uwo mujyi perezida na madamu we jill biden bagarutse washington dc ejo ku cyumweru nyuma y'iminsi itatu bari bamaze muri leta ya california mu bikorwa byo gukusanya amafaranga biden yatumiye perezida wa ukraine volodimir zelensky ngo bazabonanire kuri perezidansi ya amerika maison blanche ku wa kabiri baganire ibijyanye n'intambara igihugu cye gikomeje guhanganamo n'uburusiya n'ikindi kintu gikomeye cy'uko amerika ikomeje gushyigikira ibikorwa by'abanyayikirane byo kwirwanaho mu itangazo ry'ejo ku cyumweru perezidansi y'amerika yavuze ko perezida biden na zelensky bazaganira ibikenewe byihutirwa bihanze ukraine bibaye kandi mu gihe maison blanche irimo kureba uko yagera ku bwumvikane na kongere bwatuma hatangwa imfashanyo ya gisirikare kuri ukraine no kuri israeli
igisasu cy'ingabo za Israel cyahitanye umuyobozi w'umujyi w'icyaro cyo muri Libani kuri uyu wa mbere nk'uko byemezwa n'itangazamakuru rya leta ya Libani na mwene wabo wa nyakwigendera ni mu bushyamirande bukomeje hagati ya Israel n'umutwe w'abarwanyi ba Hezbollah kubera intambara yo mu karere ka Gaza nanone Eugene Mukamusi mwene wabo hamwe n'ibiro ntaramakuru Lebanon's National News Agency babivuze mu gihe Israel n'umutwe wa Hezbollah w'abanyalibani bakomeje kwenyegiza intambara mu ntara ya Gaza Hussein Mansour yiciwe iwe mu mudugudu wa Teibe mu birometero bike uvuye ku mupaka wa Israeli. Mwene wabo Mohamed Mansour yabibwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters. Igisasu cyakubise Hussein Mansour nticyaturitse nk'uko ibiro ntaramakuru National News byabivuze. Igisirikare cya Israeli nticyasubije ubwo cyari gisabwe kugira icyo kivuga. Urugomo rwafashe intera ku mupaka wa Libani na Israeli ku munsi w'icyumweru. Umutwe wa Hezbollah ushyigikiwe na Libani wateye ibisasu biturika ukoresheje za drone unarasa za misile zifite ingufu ku birindiro bya Israeli. Ibitero bya Israeli nabyo byakubise imijyi myinshi n'imidugudu mu majyepfo ya Libani nyuma y'uko umuyobozi wa Hezbollah avuze ku cyumweru ko Israeli yakajije ibitero byayo kuri Israeli. Umuvugizi wa guverinoma ya Israeli yareze Hezbollah kongera ubushotoranyi bwayo. Elon Levy yagize ati tuzasubiza dushikamye ku bushotoranyi ubwo aribwo bwose buzakomeza kandi dusubiyemo ko Israeli itifuza intambara ebyiri ariko igihe Hezbollah yafata icyemezo cyo gushora Israeli mu ntambara yuzuye ingaruka zizaba ziremereye kuri Hezbollah no kuri leta ya Libani
tujye ku mugabane wa Afurika aho ubutumwa bw'ingabo z'amahoro za ONU muri Mali bwarangiye ku mugaragaro kuri uyu wa mbere nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wazo ni nyuma y'uko zisabwa n'igisirikare cy'icyo gihugu gutaha zari zamaze imyaka icumi nanone Eugene Mukankusi ni nyuma y'imyaka icumi zoherejwe muri icyo gihugu byatangajwe n'umuvugizi wazo uyu munsi ku wa mbere nk'uko byategetswe n'abayobozi ba gisirikare ba Mali umutwe w'ingabo z'amahoro zizwi ku izina rya MINUSMA zamanuye ibendera rya ONU ahari icyicaro gikuru cyazo mu murwa mukuru Bamako. Icyo ni ikimenyetso ku mugaragaro cyo kurangiza ubutumwa bw'izo ngabo nk'uko umuvugizi wazo yabivuze nubwo hagumyeyo abasirikare bake. Ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP byavuze ko ibikorwa bizarangira burundu ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere gutaha harimo ibijyanye no gushyikiriza abayobozi ibikoresho bisigaye abasirikare bayoboye mari bafashe ubutegetsi mu mwaka wa bibiri na makumyabiri mu kwezi kwa gatandatu muri kudeta basabye ko intumwa za onu ziva mu gihugu nubwo cyari kibasiwe n'imitwe y'abarwanyi ba kisilamu n'ibindi bibazo bikomeje kucyugariza izo ngabo z'amahoro za onu zoherejwe muri mari mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu tuve muri mari tujye muri zambia aho abakora ubutabazi barokoye eh, ba- babonye eh, mu mbabarire tujye muri afurika y'epfo aho abakozi amagana bo mu bucukuzi bwa zahabu bari bamaze iminsi irenga ine eh, baraheze munsi y'ubutaka batangiye kuzamuka imusozi kuri uyu wa mbere eugene mukankusi isosiyete the gold one ivuga ko abacukura mu birombe barenga magana ane bari bafatiwe mu bisimu bya springs mu burasirazuba bwa johannesburg mu mugoroba wo kuwa kane ibiro ntaramakuru bya faransa afp bivuga ko aba bakozi bo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro batangiye kugaruka ku butaka mu matsinda mato mato mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere bamwe bashyize ibipfunsi hejuru ubwo banyuraga hafi y'uruzitiro rw'abashinzwe umutekano rwari hafi y'ahinjirirwa n'abajya mu birombe umukozi umwe muri iryo tsinda yabwiye afp ko ibintu byari bimaze gukomera nyuma y'iminsi ibiribwa n'amazi bimaze gukendera itsinda rito ry'abakozi ryafashe bagenzi babo ho ingwate kuwa kane ribabuza gusohoka mu birombe abategetsi mu isosiyete gold one bavuze ko igikorwa gishya cyo gufata abantu bugwate gifitanye isano n'ibikorwa byo kumva ibyabaye mbere byatumye abakozi bagera muri mirongo itanu birukanwa abakozi bo mu birombe barenga magana atanu bari bamaze iminsi igera muri itatu bagotewe munsi y'ubutaka muri iyo mine mu kwezi kwa cumi gushize ubwo urugaga rw'abakozi rwari rwananiwe kumvikana n'abayobozi
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri wa eshatu radiyo yacu vowa akadomo komu mwumve aya makuru n'ayandi musanga kuri facebook instagram youtube na x aho ho turi kuri vowa radiyo yacu mu kanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika amakuru tuhere mu burundi aho leta yazamuye amafaranga y'ingwate abashaka kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu batanga ubu barasabwa miliyoni ijana z'amafaranga y'uburundi mu gihe mu matora y'umwaka wa bibiri na makumyabiri basabwaga miliyoni mirongo itanu gusa abiyamamaza ku mwanya w'abadepite bo barasabwa gutanga miliyoni ebyiri mu gihe ubusanzwe batangaga ibihumbi magana atanu by'amafaranga y'uburundi iyi nkuru turayigarukaho mu makuru yacu ataha n'ibidukundira dushobora kuza no kuyibagezaho muri aya makuru dukomereje mu burundi abakora akazi ko kubaga ibitungwa muri zone kanyosha ya komine muhaye bujumbura barasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha kubona ibagiro rya kijyambere bakavuga ko bamaze imyaka irenga mirongo ine babagira hasi inkuru yararijwe ry'amerika yifashishije abakunzi bayo mu burundi turagezwaho na terive ndayishimiye ugeze muri ico kibanza c'ibagiro fata kibanza ryo mu bumanuko bwa komine muha wakirwa n'umunuko urusazi ruduma hamwe n'ibikona biza muri ico kibanza gutoragura ibisigarira by'ibikoko bihabagirwa abakora uwo mwuga wo kubaga benshi bita abayangayanga bababazwa n'ingene bakorera uwo mwuga mu kibanza kitabereye ibibagiro bimaze imyaka irenga nka mirongo ine kuva tukiri mu kanyosha gushika iyo batwimurira ngaha mu ruziba ntibaratwubakira iyo mu gihe imvura idusanze ko turakora imirimo hari n'igihe bisaba yuko tubanza tukarindira kugira imvura ihite bivanye n'urusanga rushya ruhaboneka aya macunira dushobora no kwandura izindi ndwara zitandukanye urabona haranuka ni biki ni ahantu hameze ukundi kuntu ushitse kuri iryo bagiro ibikorwa byo kubaga birangiye umuntu yibaza nimba inyama z'inka ingurube impene n'intama zirongwa mu mazi y'uruzi mugere ariko abakora uwo mwuga wo kubagira mu nkengera z'uruzi mugere bavuga ko bakoresha amazi y'ibombo n'ahatajibonekeza muri ico kibanza alexandre bazomora arongoye abayangayanga bakorera ku ibagiro ryo mu bumanuko bw'igisagara c'ubutunzi bujumbura amazi tuvoma ya bombo rero mu gihe dukoresha kubaga turabimenyereye turafise ukuntu tubaga kuko twegeye umuntu wese bivana ico yize twe twize akazi kacu na kudandaza inyama naho kubaga inyama tuzidandaza neza tukazibaga neza zifise isuku nta mucafu zako ziguma zimeze neza nta kibazo na kimwe mu kubaga dufise kubandanya babagira hasi ngo nta gaciro biha umwuga wabo wo kubaga no kudandaza inyama bagasaba ko ibikorwa byo kububakira ibagiro rya kijambere byahagaze byorangizwa kugira baronke aho bakorera na rijya basanzwe batangishwa amakore n'amatagisi kuri buri gitungwa kibazwe ayo amacunira nyine boyubaka agahera cyangwa bakaraba ukuntu bovidura ibyondo byagiyemo kuko tanganyika na mugere byahuriye muri aya- muri ayo macunira sinzi ko babihebye cyane ko bakibikurikirana urabona aya macunira arariha meri barinjiza amafaranga kuko amahera ngaha arinjira muri leta nimba arariya bakayatunganya bakayakora neza ku buryo umuntu ashobora gukora yatakibazo na kimwe Musitanteri wa komine Muha arazi neza ko abayangayanga bakorera kuri ayo macuniro atubakiye kandi babagira hasi ibagira uwo mutegetsi yita afata kibanza mu burengero bw'iryo bagiro rya ruziba aho uruzi rwisuka mu kiyaga Tanganyika haboneka impome z'inyubako itarangiye kubakwa abakunzi b'ijwi rya Amerika babwiwe nabo bakora umwuga wo kubaga ko ari ibagiro rya kijambere bari bemerewe ariko ibikorwa byahagaze kumvo batazi Devote Ndayisenga musitanteri wa komine Muha nawe nyene avuga nk'abo bayangayanga arabahumuriza akavuga ko nabo bafashanya mu bikorwa by'iterambere bariko bararaba uwariko yubaka iryo bagiro ibyamugoye kugira bikunde ryubakwe rirangire ayo macuniro ntarahera hariho wari yaronse isoko yo kuyubaka mugabo ngira hari twamugoye gatoyi ubwo tugiye kubandanya tumubaza i- ikiriko kiramucereza gituma atabandanya ubwo tugiye kubwira abo muri fonike kugira nabo badufashe kugira ngo uwo muntu ashobore guheza ayo macuniro Ibintu byifashe uko mu bumanuko bw'igisagara c'ubutunzi bujumbura mu gihe mu buraruko bw'ico gisagara hoho hari ibagiro ryiza rikoresha ubuhinga bwa kijambere mu kubaga ibitungwa aho benshi bita ku macuniro muri karitiye Kigobe ya zone Gihosha muri komine Ntahangwa rikaba ryatanguye gukora kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu
radiyo ijwi rya amerika igutware mu rwanda mu karere ka musanze aho bamwe mu baturage bafite ikibazo cyo kutagira amazi meza ayo bashobora kubona naturuka mu mugezi wa mukungwa bakavuga ko bibagiraho ingaruka zitandukanye zirimo iz'uburwayi buturuka ku mwanda gloria tuyishime abana ntibagira icyo barya bityo kubura amazi umwe bapfa baramanuka imbwa zikamanuka zigahagamamo tukazisunika zajya kurugoma bakazikuramo
ni abaturage batuye mu kagari ka nyarubuye umurenge wa rwaza mu karere ka musanze bavuga ko bazahajwe ibikomeye no kutagira amazi meza kuko kugira ngo babashe kubona amazi bisaba kuvoma mu mugezi wa mukungwa abaturage batuye muri aka kagari ka nyarubuye barenga ibihumbi bibiri umugezi wa mukungwa ufite amazi asa nabi cyane ari mu ibara risa n'ikinombe ku buryo bemeza ko kuyakoresha imirimo isanzwe no kuyanywa ari amaburakindi ntaho bari damiyani ni umusaza w'imyaka mirongo irindwi n'itandatu utuye muri aka gace arabaho kuva yamenya ubwenge ni ukuvuga ahagana mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu na gatanu mu gihe cy'ingoma y'umwami mutara wa gatatu rudahigwa avoma mukungu hamaze imyaka mirongo irindwi ne- n'itandatu nkaba nsanzwe kuri uyu mugezi wa mukungu nta kindi nta n'imari zitumwa n'iyi mikungu y'ingiyi ibyeshye niyo abantu bagwamo ntawe umuntu yaba kuko hari abatambuka bakamanuka bagakurirwa kuri mukungu ariko hariya ariko bapfa hakaba bavamo babakuyemo iyo haranga abantu hano bahashungereye hagira umwana ugwamo bamukuramo yaba ntawe uhari akagenda bitewe n'iki no kubona iyi mukungu y'ingiyi bigaragara ko aba baturage badafite ahandi bakura amazi kuko indi soko bashobora kuyakuramo iri kure cyane mu birometero bibiri bityo niyo bakoresha imirimo itandukanye harimo guteka ndetse no kuyanywa n'igikoma dutekesha aya ngaya aya mazi ameze gutya umuntu yahashye akawunga cyangwa umuce ubu tugiye guteka nta handi hantu twavoma ubwo niyo turatekesha n'igikoma dutekesha aya ngaya abaturage batuye muri aka gace kandi bakomeza guterwa impungenge z'uko rimwe na rimwe barohama muri uyu mugezi bashakisha uko babona amazi yo gukoresha ejo bundi mu kwezi kwa munane haguyemo umwana tumukuramo yapfuye akandi ko bagakuramo kikazima mu kwezi kwa cumi haguyemo abakobwa batatu baje kuvoma abo bose umwe yaguye mu ruhengeri mu bya ruhengeri undi tumukuramo nawe ati muzima igihe kaguyemo rwose birashoboka ntabwo ari ukureshya ntabwo ari ingurumbarirane kuko tugira amahirwe bagakuramo kavamo kakigayagaya buhoro buhoro ariko ubu kariho uku kurohama aba baturage bagarukaho banavuga ko bikomeza kubatera ikibazo cy'uko mu gihe hari uwarohamye muri bo bibasaba amafaranga menshi harimo ayo kwishyura imbangukiragutabara zibageza ku bitaro kwishyura ababiko bapfuye ibyo bavuga ko bibatwara amafaranga hafi ibihumbi mirongo itanu by'amanyarwanda indwara zituruka ku mwanda bemeza ko zikomeza kubazahaza ubu uzi imyaka makumyabiri ndi kuwuzi imizi ubu twaragwingiye kubaga amazi badu- baduha umugezi niba dushaka ubu kuko ubu bwo turi bugwane inzoka de nk'ubu ngubu abana barwara korera bakarwara amacinya hejuru y'iki y'amazi mabi inzoka za mibe za inzoka nyinshi cyane hejuru y'iki kugwingira hejuru y'aba- y'amazi mabi bitewe n'ugwingira amazi yawe ukagira ukagira ubuzima bwiza ukagira igikuru ibi byose bituma bumva barasigaye inyuma ugereranyije n'aho igihugu kigeze mu bwigenge n'iterambere ibyo kubera ko kuvuga ngo hari viziyo biterwa n'uko isi tuzi ko twari nta viziyo turimo kubera ko nta mugezi tugira nta mazi tunywa nta mazi tugira ubu ntabwo wasanga amazi ngo tubahe amazi yo kunywa ugasura urayabona aha niho abaturage bo mu kagari ka nyarubuye basaba ubuyobozi ko bakegerezwa ibikorwa remezo by'amazi kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza ubuyobozi bw'akarere ka musanze kuri iki kibazo cy'abaturage bwemera ko uduce dutandukanye tw'akarere ka musanze tugifite ikibazo cyo kubona amazi meza cyane mu duce tw'icyaro icyakora ngo vuba bidatinze aba baturage baraza kwegerezwa iki gikorwa remezo bizimana hamisi ni umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka musanze natwagize umwanya wo kuganira nabo Ah, ikiganiro n'amazi hari inyigo yari yakozwe bigaragaza ko hakenewe umuyoboro koko waturuka munsi ariko akabaho n'uburyo bwa pumping system kugira ngo amazi ashobore kugura rwanda ari menshi ariko ubu dufite poroje ya expansiyo ah, y'amazi amazi agenda atangwa mu giturage na rwazirimo harimo rwaza remera na gashaki Ah, twari twatangiye gataraga aho bita muri munini umuyobozi afite kilometero cumi n'eshanu fazi ya mbere hazakomezaho fazi ya kabiri izatwara around one point eight billion kugira ngo umuyoboro um, nawo uzabasha gukora usibye kwegerezwa amazi meza aba baturage banasaba ubuyobozi kugomera umugezi w'umukungwa mu rwego rwo kubarinda impanuka zo kurohama imibare itangwa n'intara y'amajyaruguru igaragaza ko abasaga mirongo irindwi na batandatu ku ijana bamaze kugerwaho n'amazi meza u rwanda rufite intego yo ku mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane uzarangira abaturage bose bagerwaho n'amazi meza ku kigero cy'ijana ku ijana leta y'u rwanda iteganya ko muri uwo mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane mu bice by'icyaro umuntu azaba adashobora kurenza urugendo rwa metero magana atanu agiye kuvoma mu mijyi ho biteganyije ko buri wese azaba ashobora kugira amazi mu rugo aho bidashobotse akaba atavoma aharenze muri metero magana abiri gloria tuyishime ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika ikujyane muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho igihe cyo kwiyamamaza mu matora ateganijwe tariki ya makumyabiri amatora y'umukuru w'igihugu makumyabiri z'uku kwezi rero asigaje iminsi icyenda gusa abanyekongo babonye bate ibikorwa byo kwiyamamaza muri iyi minsi ishize mugenzi wacu frederic nkundikije yaganiriye na dr salomo barayavuga uri mu busuwisi na muheto muhire ikinshasa
nyuma y'ibyo by'amatora rero uko mwabivuze hari abakandida makumyabiri na batandatu Eh, ariko bamwe baje kwishyira inyuma ya moise katumbi barimo bwana matata mponyo barimo delise sanga barimo eh, sete kikuni Eh, ndetse kamaze kugira abageze kuri bane cyangwa batanu bishyize inyuma ya moise katumbi ubona yuko niba ufite amahirwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi kuba ashobora guhangana na kisekedi bakagira icyo bavanamo bo kisekedi nawe birazwi hashize igihe yari yarashyizeho ririyo sakire yo kuba mu bihumbi bibiri na cumi na makumyabiri na rimwe irimo abagabo b'ibihangange benshi cyane kamere eh, ariwe visi minisitire w'ubukungu hakaba eh, perezida wa sena porofeseri modeste batirukwebo harimo jean pierre bemba Uh, mbese niyo mitwe navuga ikomeye cyane abandi ni abantu twita le- les opposants uh, je dirais opportuniste badafite amahirwe yo kuhagira Ego be- n'amanota kabiri cyangwa atatu ku ijana Dr.
Ariko Salomo- bo barahari bashobora kunyanyagaza amajwi Eh, Dr salomo baravuga icyo gikorwa cyo kwiyamamaza twabonye abanyapolitiki baja mu buseruko bwa kongo ah, ariko aho mu buseruko bwa kongo nyene imirwi itandukanye ikaba ibandanya gutana mu mitwe icyo gikorwa kiri cabaye kandi n'umutekano ari muke mu bivuga kuri
Bo, icyo tubivugaho ni uko kuriya kwiyamamaza muri iki gihe ntabwo bimeze neza cyane na busa na busa harimo ikintu cy'ivangura ry'amoko rikomeye cyane harimo n'ibikorwa navuga bi- byo kwitwara nabi mu rwego rwa rw'abakandida n'ababashyigikiye byo kugenda batukana byo kugenda basebanya no ku- no gutwerera abantu ibikorwa bata- batarimo cyangwa ibitekerezo badafite ugasanga mbese aho kugira ngo bavuge porogaramu y'ibyo bazakorera abaturage bari kugenda batukana basebanya no gushaka guharabika isura y'abandi icyo bita mu cyongereza character assassination ugasanga aricyo kintu bari kugenda bashyira imbere cyane ibyo bikaba bibabaje cyane kubera ko umuturage mu by'ukuri ntacyo tureba bari kumubwira kigaragara nta n'icyo tuzi ko basezeranya byinshi bagakora bike ariko noneho birakabije nta n'icyo bari gusezeranya ahubwo bari kuza bari gutukana ubashije kumva ko atukana neza akaba ari we ubona yuko ashobora kuzatoroka ibyo birababaje cyane ikindi navuga giteye agahinda kandi rero kinateye ubwoba ni ikiganiro ni ibiganiro perezida kirekedi yavugiye bukavu na uvira byarimo amagambo akomeye cyane byarimo amagambo akomeye cyane ibyo nabyo rero ndakeka tuzakora umwanya wo kubivugaho ibyo turabigaruka ko bimeze neza nta nubwo biduhaye umutekano uhagije ku buryo umuntu wumva yuko dushobora kugira umutekano muri kariya kariya magambo nk'ayo ngayo ibyo ibyashyikirijwe n'abategetsi bariko bariyamamaza turabigaruka ko ariko ngomba mbaze mpere ijambo muhizi muheto nawe nyine atubwire ukuntu yabona icyo gikorwa cyo kwiyamamaza kiriko kirabandanya
dogiteri baravuga n'abandi bose bari kunyumva ntabwo abantu bapfa mu gihugu cyacu bafite ibibazo bitandukanye ari abapfa batagira kivurira oya dufite leta iyo bavuze ngo umuntu ugira ibyago ariko atayifite kivurira ni umuntu ugira ibyago ariko adafite umurengezi adafite n'umuvugira adafite umwitayeho twebwe rero dufite igihugu kititayeho dufite ibibazo duterwa n'ibihugu by'amahanga ariko dufite igihugu n'ubuyobozi guverinoma yacu ibabajwe n'ibibazo biva mu gihugu cyacu n'abaturage bacu bapfa ntabwo rero iryo jambo ntabwo rikwiye kumvikana neza ku bantu ntabwo ryumvikana neza ku bantu ababivuga nyine barabivuga bitewe n'ibyo bishakira kuvuga ariko ntabwo ari byo dufite igihugu cyitaye ku baturage ikibigaragaza ndahera wenda ku bijyanye n'amagambo baravuga n'ubundi avuze yuko perezida felix kisekedi avuga amagambo ntabwo amuvuze mu mazina ariko avuze ibyo yavugiye buvira avuga yuko ari amagambo ngo akakaye ngo amagambo mabi nta magambo mabi perezida wacu kisekedi yari yavuze nta na make avuga amagambo akomeye ariko nta magambo akomeye ashobora kubaho ahwanye no kwica abantu ngo barimbuke ariko hariho abavuga ko yagereranije abategetsi bamwe bamwe n'abandi bategetsi basize intwaro mbi ibyo mwebwe ntibabyumvise ibyo ngibyo ofese reka nze icyo nsobanura kuri ibyo ngibyo nkurikije ibyo kisekedi yavuze byose nta jambo na rimwe rireba abaturage be ashinzwe ririmo avuga ibibazo ibihugu by'abanyamahanga biza guteza muri kongo akabisobanura akavuga yuko habayeho infiltration cyangwa se gucengera muri mu gisirikare cyacu cya fardesi ntawe utabizi igisirikare cyacu kivanzemo abantu b'abanyamahanga bigera igihe gicika intege gicika intege n'abantu badafite umutima w'urukundo rw'igihugu cyabo
indangakiganiro y'ikiganiro muri sanga cy'ejo tuzagitegurirwa na oriyane itanga ishaka nk'uko mubyumvise turi kumwe hano muri studio oriyane abakunzi b'ikiganiro muri sanga ubahishije iki ego cyane geoffrey mutagoma ejo ku munsi w'ejo ni umunsi wa kabiri mu bisanzwe tuganira ku bijyanye n'amagara y'abantu cyane ubuzima cyane cyane tukibanda ku bakenyezi n'abigeme rero muri iyi minsi mu burundi inkwavu zibaye ikintu abantu batangiye kwijukira korora cyane tuzokwihweza mu buryo bamwe mu bigeme cyangwa abakenyezi bariko baragerageza kuraba ingene bo kwiteza imbere muri uku korora inkwavu nivyo tuzoganira ejo rero mu kiganiro muri sanga Oriane itangwe ishaka reka tugushimire cyane ko icyo kiganiro nyine urimo urakidutegurira dore wanasokoje neza murakoze cyane
radiyo ijwi ry'amerika tugaruke ku nkuru y'ikinyamakuru the lancet cyo mu bwongereza gikora inkuru zihariye ku by'ubuvuzi giherutse kuburira abatuye isi ko imibare y'abantu bahitanwa n'indwara zituruka ku bushyuhe ziyongera ku nshuro zigera kuri magana ane ku ijana ku mwaka wa makumyabiri mirongo itanu tenisi mutijima raporo nshya imaze gushyirwa ahagaragara irerekana ko umubare w'abantu bapfa bazize indwara zituruka ku bushyuhe uzaba umaze kwiyongeraho magana atatu na mirongo irindwi ku ijana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itanu ibyo ngo bizaba ubushyuhe bw'isi niburamuka bwiyongereho dogere ebyiri ugereranyije n'uko isi yari imeze mbere y'uko ibihugu bikize bishyiraho inganda zivubura ibyuka bihumanya iyo raporo ikaba yitwa the countdown igihe kiregereje iyo raporo igaragaza ingaruka imihindagurikire y'ikirere n'ibidukikije bigira ku buzima bw'abantu iratangaza ko umubare w'abantu bafite imyaka irenze mirongo itandatu n'itanu bahitanwa n'indwara zituruka ku bushyuhe wiyongereho mirongo inani na gatanu ku ijana mu myaka icumi ishize iryo janisha akaba ari ikigereranyo cy'uko ibintu byari byifashe hagati y'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na rimwe n'umwaka w'ibihumbi bibiri ubushakashatsi bukubiye muri iyo raporo bwasanze muri rusange ku isi hose abantu bamara iminsi mirongo inani n'itandatu bahanganye n'ubushyuhe burenze kamere ubushakashatsi bw'iyo raporo kandi bwasanze ko by'ikigereranyo hari abantu barenga miliyoni magana atanu b'inyongera bashobora kwicwa n'inzara ahagana mu gice cya kabiri cy'ikinyejana bitewe n'amapfa akomoka ku bushyuhe bukabije bw'umusubirizo burengeje kamere itsinda ry'abashakashatsi basohoye iyo raporo ya The Lancet barakerensa ubwiyongere bw'ibicanwa bikomoka kuri peteroli ndetse n'agahimbazamusyi gatubutse guverinoma nyinshi na za banki zikorera ku giti cyazo biha abacukura peteroli indi raporo yasohowe mu cyumweru gishize n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibidukikije iyo raporo iragaragaza ko ibihugu makumyabiri mu bikungahaye cyane kuri peteroli nibikomeza uko ibintu bimeze ubu bizaba bimaze kuvoma ijana na cumi ku ijana bya peteroli y'umugereka hamwe na gazi n'amabuye ya nyiramugengeri icyo kigereranyo kirenze igipimo fatizo gisaba ko ubushyuhe bw'isi butagombye kurenza dogere imwe n'igice ku gipimo cya selisiyusi amasezerano yerekeranye n'imihindagurikire y'igihe yashyizweho umukono i Paris mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'itanu asaba kugumisha ubwiyongere bw'ubushyuhe kuri dogere imwe n'ibice bitanu ugereranyije n'igihe ibihugu bikungahaye ku nganda byatangiye kuvubura ibyuka bihumanya mu bihugu makumyabiri iyo raporo yakozeho ubushakashatsi harimo Australia, Brezil, Uburusiya, Arabia Saudite, Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bihugu byose hamwe bikaba bihwanye na mirongo inani na kabiri ku ijana by'ibicanwa bikomoka kuri peteroli na mirongo irindwi na gatatu ku ijana by'abaturage bakoresha ibiva kuri peteroli. Iyo raporo ikomeza ivuga ko nta na kimwe muri ibyo bihugu cyaba cyariyemeje nibura kugabanya peteroli, gaze cyangwa amabuye ya nyiramugengeri bicukura kugira ngo ibyo bibe byafasha kwegera igipimo ntarengwa cyatanzwe cya dogere imwe n'ibice bitanu ku gipimo cya selisiyusi.
mukanya turaba dusezeranyeho ariko mbanze mbibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi zaranze amakuru twabagezagaho mu Burundi twabwiye ko leta zamuye amafaranga y'ingwate abashaka kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu batangaga ubu bakaba basabwa miliyoni ijana z'amafaranga y'u Burundi mu gihe mbere basabwaga miliyoni mirongo itanu naho ku badepite ubu barasabwa miliyoni ebyiri mu gihe mbere basabwaga ibihumbi magana atanu by'amafaranga y'u Burundi iyi nkuru ntabwo twashoboye kuyibagezaho ariko turacyayibategurira neza turayibagezaho mu makuru yacu ataha mu Burundi kandi aho abakora akazi ko ku baga ibitungwa muri komine Kanyosha ya komine Muhaye Bujumbura barasaba ko inzego z'ubutegetsi zabafasha kubona ibagiro rya kijyambere baravuga ko bamazeho imyaka irenga mirongo ine babagira hasi mu mahanga twababwiye ko perezida wa amerika joe biden akomeje gusura imijyi itandukanye mu gihugu uyu munsi arasura umujyi wa philadelphia muri leta ya pennsylvania igisasu cy'ingabo za israel cyahitanye umuyobozi w'umujyi w'icyaro cyo muri libani ku rugi wa mbere nk'uko byemezwa n'itangazamakuru rya leta inshuti mukomeje ku dutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi ry'amerika nshimira cyane nadia taha wamfashije kuyabegeraniriza no kuyatunganya hariya hakurya mu byuma jye mwumvaga kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese It was